iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi mwabonye bucya ni thomas kamirindi ubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi ni ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu burundi nyine korera yarateye i bujumbura no mu ntara ya cibitoke iyo korero ikintu biva ko ni isuku rike hamwe hamwe tukaburamo tukabura n'amazi meza hamwe twagera gutya amabomba tugasanga amazi ntayo tuza kuvoma ibyo tubonye nyine urabye n'amaresitora ukaraba n'amakabare uyu ni umunyagihugu wo muri komine rugombo mu ntara ya cibitoke kuva ku cyumweru mu gitondo kugera ejo kuwa mbere intambara yari ikomeye muri groupement yabishisha mu ntara ya kivu ya ruguru hagati y'ingabo z'igihugu na M23 umurambo wa nyakwigendera Benedicto wa cumi na gatandatu uzashyingurwa ejo bundi kuwa kane i Vatikani amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane mugume hafi duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri senegal urukiko rwaraye rukatiye abadepite babiri igifungo cy'amezi atandatu buri wese bazize ko bakubise mugenzi wabo w'umutegarugori mu nama y'inteko ishinga amategeko mu kwezi gushize itariki ya mbere y'ukwezi gushize inteko ishinga amategeko ya senegal yari mu mpaka ku ngengo y'imari ya leta depite ami ndiaye nyibi wo mu ishyaka rya perezida Macky Sall ryitwa benobok yakar yanenze ibitekerezo bya mugenzi we masata samba wo mu ishyaka ritavuga rumwe na guverinoma ryitwa pur uyu byaramurakaje asanga ndiyaye nyibi wari utwite aho yari yicaye maze amukubita urushyi ndiyaye nyibi nawe yafashe intebe arayimutera undi mudepite amadu niyang nawe wo mu ishyaka pur yafashe ndiyaye nyibi amukubita hasi aramutsikamira inteko ishinga amategeko ihinduka akaduruvayo kandi byose byahitaga kuri televiziyo maze bikubita inkuba mu baturage uyu munsi rero urukiko rwakatiye igifungo cy'amezi atandatu ba depite masata samba na amadu niyong buri wese n'impozamarira y'amafaranga miliyoni eshanu y'amasefa ni nk'amadolari ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda na mirongo itandatu buri wese bagomba guha depitekazi ami ndiyaye nyibi tuve muri senegal tujya muri afurika y'epfo umubare w'abantu bishwe n'ikimodoka gitwara lisansi cyaturitse ugeze kuri mirongo itatu na bane frederic nkundikije araduha iyi nkuru
ico kimodoka cari gitwaye isansi igihe cafatirwa ku kiraro kigufi bigatuma caka umuriro mu gisagara ca Bosberg igihe abajejwe kuzimya umuriro bari mu gikorwa co gutabara ico kimodoka caciye giturika nk'uko bitangazwa n'abatetsi bajejwe gutabara mu buryo bwihutirwa umuriro wavuye kuri iryo sanganya urasambuye kandi ibitaro vyitwa Tambo Memorial Hospital biri ku birometero ijana z'ahabereye iryo sanganya bamwe mu bakozi bo muri ivyo bitaro bariko bitegurira gutahuka mu gihe abandi bariko baratonda ku mirimo yabo turetse abantu bahasize ubuzima n'abahakomerekeye igice c'ivyo bitaro kivurirwamwo abantu mu buryo bwihutirwa carononekaye cane nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Joe Fahla abantu bashika amajana atatu na mirongo ibiri n'umwe barakomeretse batwarwa muri ivyo bitaro mu gihe abandi batwawe mu bindi bitaro vyo mu gisagara ca Johannesburg mu bandi bantu bakomeretse harimwo abanyagihugu bari baje kuraba iryo sanganya ijwi rya amerika muri botswana leta yasohoye impapuro zo guta muri yombi uwahoze ari umukuru w'igihugu ayan kama imurega gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko frederic nkundikije arakomeza uwahoze ari perezida kama muri iki gihe aba mu gihugu cya afurika y'epfo arahakana ivyo birego yagirizwa nk'uko bitangazwa n'umushikirizamanza amuburanira ivyo vyaha yagirizwa vyashikirijwe mu kwezi kwa kane mwaka uheze sentare mu gihugu ca botswana yasohoye umutahe wo kumuhagarika kw'igenekezo rya mirongo ibiri n'icenda y'ukwezi kwa cumi na kabiri kurangiye yamara gushika ubu ntararenguka imbere ya sentare haraheze igihe kingana n'umwaka kama agiye kuba muri afurika y'epfo ni nyuma yaho atanguriye icuka kibi hagati yiwe na perezida mokwetsi masisi yari yitoreye ubwiwe ngo abe ari we amusubirira Kama avuga ko atacaha na kimwe yakoze ko umugambi wo kumwagiriza ibyaha no kumuhagarika biri mu ntumbero ya Perezida Masisi yo kumudodobereza muri iki gihe amatora atekanijwe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane yegereje dukomereze amakuru yacu ku ntambara yo muri Ukraine mu ijoro ryakeye ejo uburusiya bwarashe utudege tw'intambara tutagira abaderevu drone twituritsa twinshi cyane ku murwa mukuru wa Ukraine nyine Kiev byari ijoro rya gatatu ryikurikiranyije uburusiya burasa urubura rw'ibisasu bya misile na za drone muri Ukraine Ukraine ivuga ko uburusiya bwaraye burashe drone byibura mirongo ine i Kiev ubwaho honyine gusa mu ijoro ryakeye ariko nanone ikemeza ko zose nayo yazirasiye mu kirere zishwanyagurika zitaragera ku butaka meya wa Kiev Vitali Klitschko yatangaje ko umuntu umwe umusore w'imyaka cumi n'icyenda yabikomerekeyemo azize ibimanyu by'imwe muri izo drone byamugwiririye ubu ari mu bitaro Klitschko avuga kandi ko ibindi bimanyu bya za drone zindi byangije ibikorwa remezo by'amashanyarazi mu murwa mukuru ariko ko barimo babisana kuva mu kwezi kwa cumi gushize uburusiya bwibasiye cyane cyane ibigo bitanga umuriro n'amazi Ukraine ibyita iterabwoba rigamije guhungabanya abaturage muri iki gihe cy'ubutita usibye Kiev uburusiya bwarashe za drone misile n'ibindi bisasu biremereye no mu bindi bice bitandukanye bya Ukraine byakomerekeje abantu batanu mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu nk'uko guverineri waho Yaroslav Yanushevich yabitangaje mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube instagram na facebook voa radiyo yacu mu kanya gato cyane n'amakuru y'ibiyaga bigari amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere muri repubulika ya demokarasi ya kongo kugera ejo nimugoroba imirwano yari ikomeye hagati y'ingabo z'igihugu FARDC n'inyeshyamba za M23 mugenzi wacu Jimmy Shukrani bakomera urigoma araduha inkuru irambuye iyo mirwano yatangiye kuva ku cyumweru mu duce twa bwiza muri teritwari ya rucuru mu birometero hafi bitanu uvuye muri kicanga umujyi muto muri teritwari ya masisi mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo yaje gukomereza mu duce twa bwiza nk'uko byemejwe n'umwe mu bayobozi ba sosiyete sivile muri ako gace utashatse ku izina rye rivugwa ubwijwi ry'amerika ryaganiraga na koloneli guillaume njike kayiko umuvugizi wa frdc muri operasiyo sukora ya mbere mu ntara ya kivu ya ruguru yatangaje ko ingabo za kongo frdc zishe abarwanyi bagera kuri makumyabiri na batanu b'umutwe wa m makumyabiri na gatatu ndetse harimo n'umuzungu wabarwaniraga ufashe iryo tangazo ukarisoma neza wasanga M23 ikora ibitandukanye n'ibyo yandika ku mbuga nkoranyambaga FRDC yabyitwayemo neza ku rugamba guturwa ku cyumweru kandi twe nk'ingabo z'igihugu dukomeje muri uwo mugambi yego guturuka ku cyumweru tumaze kwica bamwe muri bo bagera kuri makumyabiri na batanu kandi muri abo bishwe harimo n'umuzungu ibyo bakora ni imikino cyane umugambi wacu nk'ingabo z'igihugu ni ukugarura amahoro reka reka twe ntidushobora na rimwe kujya mu mikino nk'iyo gusa kugeza ubu nta muntu udafite aho abugamiye wigeze wemeza iby'uwo muzungu waba warwanaga ku ruhande rwa makumyabiri na gatatu cyangwa ngo asobanure umwirondoro we ku buryo budashidikanywaho ku ruhande rwa makumyabiri na gatatu bavuga ko ibyo ari ukubeshya lawrence kanyuka ni umuvugizi wa politiki wa makumyabiri na gatatu uriyemeje ko makumyabiri na gatatu irimo kurwana n'imitwe yitwaje intwaro nayo itavuga rumwe na leta ya kinshasa ihabwa ibikoresho n'ingabo za kongo frdc guverinoma ya kongo yakomeje gushinja u rwanda ngo ruradufasha ariko ibyo ni amatakirangoyi rwose twebwe nka makumyabiri na gatatu turimo kurwana na nyatura APSLS FDLR ndetse n'abandi kandi aba bose barimo guhabwa intwaro na FRDC ingabo za Kongo iyo batangaza ngo bishe umuzungu wari urimo kudufasha ibi biradusetsa cyane rwose ahubwo uwo muzungu nitwe twamwishe yari umucancuro wari uri mu ngabo zimwe zazanywe na FRDC zirangije hafi iminsi mirongo itatu hara mu mujyi wa Goma ubu ngubu yaje ugahura n'ibisasu bya M23 twamwivuganye rwose twebwe nka M23 twashatse amahoro asesuye cyane ku baturage bacu ariko leta ya Kongo ntabwo ibishaka na gato ahubwo irimo guha intwaro abo barwanyi
iyo mirwano kandi yatumye abantu benshi mu baturiye uduce twa kicanga muri teritwari ya masisi bahunga berekeza mu duce twa mweso burungu na nyamitaba yewe n'abandi bageze hano mu mujyi wa goma mu masaha y'umugoroba wo kuri uyu wa mbere bamwe muri bo bavuganye ijwi rya amerika basobanura ibyababayeho n'icyo bakomeje gutinya ewane tulikimbia kule vita ni hatari manake tuishateseka sana njo tumeona tu tukimbilie huku goma tuone kama twahunze kubera ko twatinyaga ibisasu byashoboraga kuduhitana muri gicanga ibintu birakomeye cyane rwose abaturage bahunze kuko muri bwiza ni hafi ya gicanga cyane twahisemo rero kuzana mu mujyi wa goma niyo mpamvu tunasaba ubuyobozi bwacu kugira icyo bukora kugira ngo ikibazo cy'umutekano muke kibashe kurangira muri teritwari ya rucuru
icyatumye twe tuva muri gicanga iwacu ni ibisasu twagiye dutinya ejo uko baje kurwanira hafi y'iwacu niyo mpamvu twagiye twebwe tuvamo munyabwoba akajya avamo kuko bari aho barwaniye ni hafi y'iwacu cyane ubu icyo twasaba ubuyobozi ni ukudufasha kuko turatesetse mu nzu nk'iyo bayo bajya abagwanira impunzi zaje ziri iwacu ari twebwe ducumbike izo mpunzi none natwe twe tuzicumbike natwe twatangiye kuvamo none icyo twasaba ubuyobozi ni ukudusayidira kabisa tukareba yuko batwohereza ingabo tugasubira mu byacu iyi ntambara yongeye kubura hagati ya FARDC na makumyabiri na gatatu ikomeje kutavugwaho rumwe n'abaturiye intara ya Kivu ya ruguru Innocent Safari Gasimba umuyobozi wungirije ushinzwe akanama k'umutekano mu baturage b'umujyi wa Goma Serpede mu mpina amagambo yagize ati kuva igihe M23 yinjiriye muri Kongo nta na rimwe igenda intambara zigeze ahagarara baragenda bakabesha ngo no ngo bakoze icyo bita cessez le feu latéral bwaca mu gitondo ugasanga bamaze kwandagara bamaze kwisanga gagura ahari za position za FRDC ubwo FRDC yo yagize bonne foi kavuga ati no reka nze nkomeze ndebe ko bavuze ngo ni cessez le feu nuko ubwira ngo nagahinda nta modoka zikiva utembo ziza hano muri goma cyangwa izi goma ziva hano zijya ubutembo ntabwo uriya muhanda guvuye igoma guja imasiguyu zisake nabwo bawuce noneho muri goma kuko harimo abaturage benshi barenze miliyoni babima ibiryo noneho inzara ntibarya ari wahamagara kisigedi kugira ngo aganire n'abantu ba M23 urumva ni strategy ico ni ikintu ca mbere cyo bari gushakisha Izake Bugeri umunyapolitike wo mu ishyaka Action pour un Congo Nouveau ASN mu mpina magambo rimwe mu mashyaka ya politike ashyigikiye perezida Felix Tshisekedi yavuze ko atumva impamvu yo mu 23 ikomeza kurwa kurwana intambara turi kwireba ni urujijo ni urujijo n'igihombo ku baturage bacu mu ntara ya kivu y'amajyaruguru abaturage bacu bataye ibyabo muri rucuro muri masisi niba ufite ihene nangwa inka buriya barayijyanye barayiriye ugiye gutura mu nkambi donke ni urujijo n'igihombo kuri twebwe nta n'icyo bimaze sinzi abakeneye ubutegetsi n'ibyo bari gushaka byose bagomba kuja kubisaba ikinshasa bakiyamamaza nk'abandi bagatorwa bakabona uburyo baja baramubwira inyungu zabo naho ubundi ni uguteza population iyi mirwano ikomeje mu gihe hashize iminsi itari mike m makumyabiri na gatatu itangaje ko irimo kuva mu duce yafashe ndetse yari yumvikanishije ko iteganya kuva no muri kishishe na rumangabo muri teritwari ya rucuru jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma hagati aho tukiri muri repubulika ya demokarasi ya kongo iminsi icumi nyuma y'uko M23 itangaje ko ivuye mu gace ka kibumba yari yarigaruriye abarwanyi bayo baracyahafite ibirindiro ibi byemezwa na bamwe mu baturage n'abayobozi bo muri ako gace nibyo fideli niyongabo adusobanurira ku itariki mirongo ibiri na zitatu y'ukwezi kw'icumi na kabiri abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 n'abategetsi babo b'abasirikare bari babonanye n'abayobozi b'inteko zo mu karere k'umuryango wa Afurika y'ubuseruko mu ntumbero yo kuva mu mihana yo mu gice ca Kibumba yamara umunsi wakurikiye igisirikare ca Kongo cari cavuze ko ivyatangajwe n'umugwi M23 vyo kuva mu gice ca kibumba byari binyoma no kuyobya abantu umwe mu baba muri ico gice atashatse ko izina ryiwe rimenyekana ku mpamvu z'umutekano wiwe yatangaje ko abagwanyi ba M23 bakiri mu mihana ya kibumba na buhumba co kimwe n'inteko zo mu karere ko muri Afrika mu seruko uwo mugabo yemeje ko abagwanyi ubutegetsi bwa Kongo ba M23 bari bavuye mu birindiro byabo ahitwa Kamahoro hafi y'ibirometero bitatu umuntu avuye kibumba abarimyi babiri bagarutse igoma ku muhingamo wejo kuwa mbere bavuye kibumba aho bari kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije babwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ko abagwanyi ba M23 bakiri muri ico gice batangaza ko bubatse n'ikibanza cyo kwivurizamwo umwe muri abo bagabo babiri aremeza ko yavuganye mu kanya gatoyi n'abagwanyi ba M23 amenyesha ko bamubajije igituma avuye kibumba Boniface Kagumyo ayoboye komine ya Kibumba muri iki gihe ari mu ikambi y'abatayizabo hafi y'igisagara ca Goma yatangaje ko yavuye mu gice atwara inyuma ko yavuganye n'abayoboye inteko zo mu karere ko muri Afrika mu buseruko amenyesha ko bababwiye kurindira ko kumbura abagwanyi ba M23 bazohava yamanamenyesha ko gushika ubu ariho bakiri ko ingingo yo kuhava itashizwe mu bikorwa
ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda rizajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tivi nakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo facebook na youtube kuri radiyo yacu voa turabarangije
radiyo ijwi ry'amerika noneho tujye mu burundi ejo kuwa mbere leta yatangaje ko korera yateye mu mujyi wa bujumbura no mu ntara ya cibitoke ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wirika neza ukorera inayirobi muri kenya itangazo yasohoye kuri uwimana mu ijoro niho umushikiranganji w'amagara y'abantu mu burundi muganga sivinze imana yemeza ko ubu indwara ya korera ifatwa nk'ikiza mu karere k'ubuvuzi ko mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura no hagati muri ico gisagara ku murango uwo mupfasoni yari kumwe n'abandi bakozi b'umushikiranganji bwiwe abajejwe intwaro abakorerabushake bakwahuje burundi hamwe n'uwuserukira igisata ca onu citaho amagara y'abantu bms bari biriwe muri zone kinama muri komine ntahangwa mu buraruko bw'ico gisagara kwirabira ko ibintu vyifashe igenekerezo rya mirongo itatu kigarama umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ivuriro ryo mu kinama ryitwa michel mu karere k'ubuvuzi k'uburaruko bw'igisagara cya bujumbura ryarakiriye abantu icyenda bafite ibimenyetso by'ikiza cya korera bukeye igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe hariyongeye ko abarwayi babiri twamenyesha kandi ko hari uwundi murwayi yabonetse ku ibarabara rya mirongo ibiri inomero mirongo ibiri n'umunani muri zone ya buyenzi akaba yanduye avuye gusuhuza umwe mu barwayi bo mu kinama kuko umushikiranganji nzeyimana imvura y'umurengera imaze iminsi igwa i bujumbura igatuma ubwiherero mu mazu menshi bwuzura bugasebura niyo yatumye ico kiza bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batashimye ko umwidondoro n'amajwi yabo bije habona batubwiye yuko hari abantu babiri bashobora kuba bahitanywe n'iyo ngwara abo mu kinama batumenyesheje yuko abamaze kwandura muri rusangi ari cumi n'indwi turetse bujumbura no muri komine rugombo mu ntara y'ibitoke haravugwa korera ahabangamiwe kurusha ahandi muri iyo ntara y'uburaruko bushyira uburengero bw'uburundi ni mu gace ka mparambo ya mbere abanyagihugu baho baganiriye n'ijwi rya amerika batubwiye ko ahanini ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'iyo ndwara bavoma amazi y'uruzi nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu mirimo yose iyo korera ikintu biva ko ni isuku rike hamwe hamwe tukaboramo tukabora n'amazi meza hamwe twagera gutya amabomba tugasanga amazi ntayo tuza kuvoma ibyo tubonye nyine urabye n'amarestora ukaraba n'amakabare kutara n'ibibide bitameze neza ayo mazi yandi ya nyakagunda benshi ntabwo twoca tugira umwanya wo kubanza kuyateka kuko aho uyateretse umwana araza akaca ahita yora akanywa utararinda kuyateka kandi nta nubwo nokwemeza ko benshi barinda kuyateka so rero ndumva ko kenshi ikunze guturuka ku kubera ko tubura amazi Davis Manirakiza ni umukuru w'umutumba wa Mparambo ya mbere avuga ko ariko hakorwa isekeza mu banyagihugu kugira bamenye uko bitwararika isuku n'utuzu twa surwumwe twarakoresheje ingufu zidasanzwe turakoresha ihimiriza ryo kwigisha isuku n'isukura bijyanye n'utuzu twasuguma no kudukoresha icyo tugenewe twongera turigisha abenegihugu gukoresha amazi babanje kuyateka turetse n'icyo twarafashijwe n'aba baganga batagira imbibe babita aba medecins sans frontiere barafashije cyane mwihimiriza barakoresha ingufu zidasanzwe na croix rouge yongera afasha mu kuturonsa amazi kugira ngo iryo suku rikwire mu bene gihugu baronka amazi yo kunywa meza mani yagize atwara amarambo ya mbere yahamagariye gisata kijejwe gutanga amazi kwitwararika cyane na cyane cyane nka nk'ishyiramo rya regideso rikikubita agashi kugira ngo amazi yame mu bene gihugu muri zirindwi zibiri ziheze abantu bagera kuri cumi na batanu nibo bamaze kwakirwa mu kigo kijejwe kuvura korera mu rugombo nk'uko abajejwe intwaro babyemerera ijwi amerika mugabo aho ubushikiranganji ntiburavuga ko iyo ndwara ifatwa nk'ikiza mu burundi uko umwaka utashe ahatari hake mu gihugu cyane cyane mu bisagara bibamo abantu benshi harakunda kwaduka indwara ya korera eroge buri kaneza ijwi rya tukiri mu burundi abatwa baba mu kigwati cya nyarurambi muri komine n'intara cankuzo barashinja abajejwe intwaro ko bababera intambamyi yo kujya mu makoperative yo kwiteza imbere ariko abategetsi bo barabihakana ni muri ijwi ry'amerika yifashishije abakunzi bayo mu burundi turayisomerwa na desire hatungimana ukorera i kigali mu rwanda twebwe mengo basa no mengo baradukumiriye twagize ngo tuyishinge hengwa b'abategetsi baturavye inyuma uyu ni umwe mu batwa bo mu kigwati ca nyarurambi muri komine cankuzo yagiriza abajejwe intwaro ko babankiye gushinga koperative isoko ryacu aho ryabasanze mu kigwati ryasanze bariko baracura utwuma dutandukanye mu gihe abanyagihugu benshi muri kino gihe bahurikiye mu makoperative yo kwiteza imbere bo bavuga ko bahisemo kuguma bakora uwo muga w'ubucuzi amakoperative yo kwiteza imbere nta turayabona amakoperative twabuze abo dufata mu mugongo twebwe mengo basa no mengo baradukumiriye twagize ngo tuyishinge hengwa b'abategetsi baturabye inyuma geze uno munsi twace twemera twifatira ingingo yo kuguma twikorera utu twuma buke buke mu makuru buramatari w'intara ya cankuzo yahaye isoko ryacu asigura ko abo batwa bansutse kuja hamwe n'abandi banyagihugu mu ikoperative avuga kandi ko bagomba bakora amahimiriza kugira abakuremwo ukwikumira gutyo bashobora gufatikanya ibikorwa bakora by'umwuga hamwe n'uburimyi ariko urongoye urunani rw'abasangwabutaka uniproba emmanuel nengo avuga ko amatongo yo kurimamwo ku basangwabutaka kikiri ikibazo gikomeye nibi navyo bavuga ku vy'amatongo bavuga ko bashaka kuzogira ibigwati village mixed twebwe aho hose tuzi vyizigira tubigiye kuzova mu nzira mugabo ikibazo caho umutwa ategerezwa kurima kurima nawe akimbura akaja muri koperative cyo kumwe n'abandi afise mugabo mikoro nicyo giguma ari umuzi ku miryango y'abantu kuko urabona ko bageze bavuga bati abegeranye bafise amatongo manini amatongo nibashire hamwe barime ibintu bimwe bimbure byinshi none abatwara ubirabye abatwajya we kinubwa imetero zitanu wozegerana n'ubundi gushaka ushaka kwivura twebwe aribyo babivuze yari politike cyangwa umushikiranganje cyangwa yari karabivuga tukaca turaba ubutongo bw'abatwi uko bumeze aricyo twibaza duti none leta irabibona by'ukuri irabona ko icyo kibazo cy'amatongo ku batwa kuko batwa ngo abatwa n'abarundi benshi ubu yabagiye mu by'umu buri wese uvuga ngo kuraba mu by'ukuri ubwoko bw'abantu iyo babirabye mu by'ukuri nta kibazo babona yuko abatongo abatota amatongo bafise tuvuga ko atabyo babona barakibona mugabo baca bashaka kugishyira muri rusange itegeko rigenga amakoperative mu burundi inimero imwe agakwego cumi na kabiri ryo ku itariki mirongo ine n'umunani z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa bibiri na cumi n'indwi riratomora neza ko ikoperative yugururiwe abantu bose kandi umuntu yinjira ku gushaka kwiwe ahanini amakoperative agizwe n'abakora ibikorwa byo kwiteza imbere mu bijyanye n'uburimyi abatwa nabo bakora iby'ubucuzi nk'uko uyu mutwa wo mu kigwati cya nyarurambi abivuga twebwe turacura inajoro tugacura inkero tugacura n'imbugita reka icyo ari cyo cyose umuhoro turakora tukaza turatwara ku isoko ubu turaronka nk'udufaranga duke duke hari umuntu ashobora kujya nawe ku isoko akaronka nk'ibihumbi bibiri nk'ibihumbi bitatu akagura agafu aza gushira abana muhira n'umunyu n'utuvuta hariho abenshi usanga bakoresha ubusuma mugabo twebwe ngaha turitunze kubera uwo mwuga wacu hambavu y'ubucuzi abasangwabutaka babeshejweho no kubumba akazi ahanini gakorwa n'abakenyezi uyu ni umwe muri bo atwiganira ingene iryo bumba ribagora gushikira ari naco gituma asaba ko leta iyo bashigikira mu vy'uburimyi ubu nyene umuntu yasaba ko botugarukirako bakaduhereza nk'amasuka yo kurima nibumba turikura hiyo misiha uva ngaha nka saa kumi n'imwe ukongera ukatusikino nka saa cenda z'umutaha aho wagiye atana tubiri uriye aho wasize imicuko iri ngaha ataco iri kiraro nk'irya urinda ugasika muhira usanga atakihari inyuma y'ishigwaho ry'itegeko rigenga amakoperative umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi leta yahavuye itangura gushinga amakoperative yiswe sangwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda amahimiriza yo kuyinjiramo ku banyagihugu acakorwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri akurikirana n'imyamamazo y'amatora y'inzego z'igihugu maze bituma bamwe bibaza ko izo koperative ari iz'umugambwe snddfdd uri ku butegetsi kandi waboneka cyane ku rubuga na bugingo n'ubu hari abayitirira uyu mugambwe n'ubwo yashinzwe na leta
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umurambo wa nyakwigendera papa wari waracyuye igihe benedicte wa cumi na gatandatu uzashyingurwa i vatikani ejo bundi ku wa kane yitabye imana ku wa gatandatu ushize afite imyaka mirongo icyenda n'itanu mugenzi wacu fidele niyongabo yabajije emmanuel ndayizeye imigambi papa benedicto yashyize imbere muri kiliziya katolika ndayizeye yanonoseye ibirebana n'ukwemera teoloji yabaye igihe kirekire i vatikani yari azi benedicto neza akiri karidinal joseph ratinger ndayizeye ubatuye muri canada nkashaka ubwa mbere wenda babwire ibyerekeye uyu mutama benedicto yitwa ratingere yosefu n'abasoma ibitabo byiwe nkiri n'umunyeshure ibitabo byiwe byerekeye ukwemera kwa ekareziya hanyuma rero bandungitse rero kwiga i roma mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo umunani n'andwi uwo mutama narahavuye ndamwiboneye amaso mu yandi twahora duhurira aho twita ku kibanza sentere hama namubona umuntu yagenda buhoro buhoro yenda yitonze kandi ukabona ko hari umuntu agenda ari yumvira rwose icyo gihe rero papa yohani paul wa kabiri yari yamushinze icyo twita dikasiteri dogiteri do la foi kuvuga byerekeye inyigisho ya ekereziya itumbereye ibyo yari yayimushinze kubera yari azi yuko ari umuntu akunda inyigisho itumbereye ni ukuvuga ko ari umuntu rero yakunda guhangana n'ibyiyumviro byo kwigisha ijambo ry'imana hanyuma akaraba nyine yotosora aho bose bashaka kwigisha ibiteye ku biri n'ibyo ekereziya gatolika yemera kandi ishimikirako nako niko nazi yarajejwe gushika aho yahava atoba kugira ngo abe papa nawe asubirire yohani pawulo wa kabiri urwo ko bakoranye imyaka myinshi na yohani pawulo wa kabiri n'ikihe ubona ikintu gikomeye yakoze bijanye n'imigambi yashira imbere cagize ingaruka kuri ekleziya katolika azo kwibukirwako ikintu gikomeye cyane cyane byerekeye inyigisho ya ekereziya gatolika kuvuga iyo nyigisho ndoramana byo twita teoloji yamye ari umuntu ashaka yuko biba ku nzira itomoye inzira igororotse ntihagire umuntu uwo ari we wese yadukeza aza kuvuga ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi kugira ngo ntahave ahuvya igihugu cy'imana yagira ati inyigisho ngiyi tomoye ngansi kuvuga ko ari we yikora wenyene yarabise ibiro yarafise iyo tuvuga dikasiteri ariyo nka minisiteri bafashanya kugira ngo bashobore gutegura inyigisho zitomoye abakirisi bo ku isi yose bogenderako n'ubu ibitabo vyiwe kuko n'umuntu yanditse byinshi rwose n'umuntu w'icabwenge rwose n'ubu abantu baracabigenderako baracabyigisha mu mayuniverisite akomeye kuko birafasha kwiyumvira neza kwiyumvira ufishubikiye ku ijambo ry'imana kwiyumvira ushubikiye no ku zindi nyigisho zose z'abandi bateoloji baje imbere yiwe kuvuga abandi bigisha ijambo ry'imana ibyo muribukira ko rwose kuko yakunda ijambo ry'imana ni uko ryoshikirizwa rigororotse murakoze turabashimiye murakoze rwose imana imwakire mu bwami bwayo kuko niyo yakoreye ubuzima bwiwe bwose nzoshyigiyeho mananju ariko niko gasabisho notura imana radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru yo muri aka kanya ahumurije mbashimiye ko mwateze amatwi ariko rero ntimuze gucikwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara guhera saa saba n'ikiganiro cyanyu muri isanga guhera saa kumi nk'uko bisanzwe maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
bazi kuki uhora wishimye bazi kuki uhorana akanyamuneza iyo nsubije nterura ngira ni nta wundi ni yesu aya mahoro mumbonana ni yesu emetse ntabishoboza atari yesu ahubwo mbonereho nshima imana yo yabikoze ubuntu bwayo nibwo bwangiza ubundi we Oh my god, oh my god, thank you. Niyo ndirimbo murana ku mutima wavuze ko no mu gicucu